when they won't come get for private school come see name anita chantel chemistry They want, ha love is wonderful but bros come down to public school all these public school where lee johnson go where me go Now name go fear you look at the name jamiu ajanekoko english f9 ọlọ́run bá ti yá ẹgbẹ́ ṣé kọ́tẹ́mi kọ́ ló ń pè yẹn wàá bọ́lẹ̀ má ta mo ṣe kọjá o wetin come pay me if dem wan call female for public school name go make you dey hungry look name muchi alao english f9 still the girl yeah mr niyi bademi jẹ ooo pẹlú kan tí mo kọ alpha ọgbẹni yìí mo gbé dipsy hey talk to that engineer go anywhere own anything with soldier even the key na gbọngbọn key or ọ̀kadà key ó na wùsùn Nigeria dey dey follow everybody with any key car key ọ̀kadà key is allowed any key nobody get key. keyboard key. ah ní johnson get photo na. Hey! men looking at this one you don't know say agbole o tell me this one. There is difference between automobile sound and motor. When the girl enter the car with the empty empty bag, look the reaction and the motor. Aye. honestly see the their reaction ah, I no be you busy go enter. Right? Come down to Mushakala Ijoro if anybody buy of one before they do anything. Come see the reaction of this intro. Aye. ìyá ọlọ́ọ̀bá ti yá ẹ̀jẹ̀ èyí ti yá ìpè wọn máa sì àìsí ọ̀dẹ̀ kó sí mọ́tò mọ́tò sound mọ́tò sound jábọ̀. wọlé wọlé wọlé wọlé. ẹ mọ̀ bínú ohun tí mo ní àgbọ̀jẹ bá tù yẹ wàásù màdákẹ́ ẹ̀ mọ̀. jọ́nà gbéra wèlé nítorí gbéra nítorí máa gbéra àwọn ìyàwó. gbẹ́rẹ̀ fọ́jà sílẹ̀. àìsí kàfáyà bọ́lẹ̀ tìlákẹ́ ìyára ìyá tìlákẹ́ ìyá olóyún kù ti látẹ̀jọ àwọn ìdìbò wẹ̀rẹ̀ tó ti látẹ̀jọ tán sí tì í rẹ̀ tán sí tì í wẹ̀rẹ̀. They call me half halfway and thanks to do the book of Don Tolliver. Before I come up for here, I'm doing this for your royal majesty. I'm doing this for you. And all the Nigerian actress and the actor. Now only Igbo film you go watch with a soundtrack will not give me money ada le wòtɔ le wo ah siama na bi de ye mo bɔ if you dey watch Igbo film na from soundtrack you go know wetin dey happen for Igbo film without telling you chairman once this soundtrack is being played you go know say they wan start Igbo film aye. Right? I want to mention the actor and the actress. You know. Who joined? Ọ̀túnba Dèjì Òyìnbó Faika Kute Nana Idris don pimpa right if you dey wan Igbo film if dem wan take anybody go make herbalist before dem show anybody this center will indicate dem wan go make herbalist Right? inside Igbo film my audience wetin come pay me come down to Yoruba Yoruba film yọ ẹsẹ̀ lẹ́sì kábíyèsí kábíyèsí ẹ̀yọ if you dey watch Yoruba film very well if kábíyèsí dey think how the village wan be na this soundtrack when the two hunters dey dey fight na this soundtrack jump on. Right? Chairman, Chairman, Baba, wọn ní fẹ́ lómi ṣe ẹ wojú dada sẹ́wọ̀n mi tọrọ ojú with due respect tí bá tọrọ owó lọ́wọ́ yín kò nífẹ̀ẹ́ yín ṣé pí kàn kàn kàn kàn kàn this time around if you no beg dem no go give you gómìn chairman. i no need anything just twenty thousand wey you no use again twenty thousand or two balẹ̀ jojo my boss my daddy na Nigeria dey be this o I just discover Ọ̀túnba Deji Ojo ana obìnrin tẹ̀wọ́ that is my daddy ah Ikejebo my daddy is coming my real daddy wey born me <laughs> my real daddy na real niggas o Ọ̀túnba Deji Ojo my daddy hey you see no be say mi ìtọ́rọ owó ìwọ tó bá ní bàbá wọn àti ìyá ló ń bí wá gbowó yìí tó yẹ pé ọ̀kadà ló pa wọ́n tó yẹ pé ọ̀kadà ló pa wọ́n kò sẹ́ni bọ́ọ̀lù bí tó yẹ pé ọ̀kadà ló pa wọ́n. ẹ fi fi send you are come come you are come come bless you God of life bless you. ẹ bá mi pa àtẹwọ́ fún African Press Thank you so much for watching our videos. And importantly, you need to subscribe because we drop videos almost every day. And have to subscribe? There's a circle here written Go TV. Click on it. You see a subscribe button. Click on the subscribe button. That's all. And if you have a big show coming up, any event, you can call us.